Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi no kudusanga ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu turi no ku rubuga rwa facebook na youtube voa radiyo yacu hano washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima uyu munsi turaganira ku byerekeye ubuzima bwo mu mutwe turabashimiye cyane abatwoherereje ibibazo mwifuza kubaza umutumirwa wacu ari nawe wanyu ibisubizo ni mu kanya gato ntimujye kure ikaze kandi mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hari ibibazo bitandukanye byo mu mutwe abantu bagira biturutse kandi ku mpamvu zitandukanye akenshi abantu ntibabasha kubyikuramo ubwabo bonyine hari igihe babona ababafasha ariko hari n'igihe batabona uwo bagana kugira ngo abafashe gusobanukirwa n'ibyo barimo kunyuramo uyu munsi twabatumiriye bwana emmanuel nyampatsi ni inzobere avura abantu bafite ibibazo by'imitekerereze byaturutse ku bikomere byo ku mutima reka rero tumwakire bwana emmanuel nyampatsi urahurakomeye ikaze ku ijwi ry'amerika muraho neza murakoze Ndagushimira.
kunyakira ku ijwi rya amerika ye rwose ndabizi ko uri mu kazi kenshi ariko kuba utuboneye umwanya ni ibintu umuntu atabona uko abigushimira nagira ngo ubanze wibwire abatwumva Mm. Ah, murakoze cyane nk'uko wari ubivuze amazina yanjye ni ayo ngayo nitwa nyampatsi emmanuel nkaba ndi umugabo wubatse nkaba nkora umurimo wo gufasha abantu bafite ibibazo by'imitekerereze byavuye ku bikomere byo ku mutima bahuye nabyo mu mateka yabo mu buryo butandukanye nkabikora mu buryo bwa kinyamwuga kandi nkabikora nk'umuntu wikorera ni ukuvuga udakorera mu bitaro bya leta cyangwa se by'abikorera ahubwo ufite kabine ye yihariye yakiriramo abakeneye bene ubwo bufasha
mwatangiye ryari i- iyi mwatangiye ryari iyo kabine mwayishinze ryari iherereye hehe Eh, mu by'ukuri iyi gahunda yo gufasha abantu bafite ibibazo by'imitekerereze n- ibikomere byo ku mutima nayitangiye muri bibiri na cumi na kane ariko nkorera mu miryango itari iya leta itandukanye rero gutangira kwikorera byatangiye umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu nibwo nafunguye iyo kabine icyo cyumba cyo kwakiriramo abantu babikeneye mu karere ka kicukiro mu murenge wa kicukiro niho nkorera abankeneye niho bansanga nkabaha ubufasha baje kunsaba mwatubwira uburyo mukoresha se kugira ngo mutange ubwo bufasha tumenyereye ubuvuzi busanzwe mwebwe mubikora gute
uburyo nkoresha mu by'ukuri bufite aho butandukaniye gato n'ubuvuzi busanzwe kuko njye ntakoresha imiti nkoresha psikoterapi sinzi mu kinyarwanda uko nayita ariko ni uburyo bwo gufasha abantu bafite ibibazo by'imitekerereze dukoresheje ibiganiro kwinjira mu mateka ye mu bibazo byamuhungabanyije cyangwa se byamukomerekeje byamuteye agahinda byamuteye intimba byamuteye kumva atiyakiriye kumva aremerewe noneho uko tumutega amatwi bikadufasha kugenda tubona uburemere bw'ikibazo afite ariko ari nako dutahura n'uburyo bwo kumufasha
bwana emmanuel mbere y'uko imirongo icika mwarimo murimo kutubwira ukuntu uburyo mukoresha ibiganiro kugira ngo mwumve ikibazo uko giteye mugere ku muzi wacyo noneho mubone uburyo mwakoresha kugira ngo mumufashe abantu barabyitabira ko ubusanzwe umuntu kugira ngo avuge akamurika umutima atari ikintu cyoroshye
ni ikibazo mu by'ukuri cya rusange usanga kwitabira ibiganiro bituma umuntu agomba kuvuga ibibazo bye cyane cyane abibwira umuntu adasanzwe amenyeranye nawe usanga ari ibintu bitorohera abantu benshi cyane ku buryo bamwe rwose agusaba na randevu mu kumvikana umunsi azazira ariko igihe cyagera ukamubura cyangwa se akakubwira ati ngize izindi mpamvu zituma ntaboneka ariko nyuma mwazahura akakubwira ko yigiriye ubwoba bwo kwifungurira umuntu adasanzwe amenyereye icyo kibazo rero cyo kutifungurira umuntu utamenyereye usanga ari ikintu abantu benshi bafite kigahura rero na kimwe cy'umuco nyarwanda cy'uko umuntu agomba kwirinda kwimena inda umuntu agomba kuba kugira ibanga ry'ibye ugasanga iyo ni inzitizi ituma abantu badakunda kwitabira serivisi zacu ntabwo ariyo yonyine hari n'izindi hari abantu bigira yuko kuza
reka dukomeze noneho tureba abantu baza akenshi baza babagana ni urubyiruko ni abantu bakuru abakunze guhura n'ibibazo babitabaza n'ibandi kugeza ubu abantu benshi bakunze kutwitabaza ni abantu bakuru abashaje cyane no ntabwo bakunze kuza abantu bakuze ababyeyi abagabo n'abagore abo nibo bakunze kwitabira ngira ngo binafitanye isano n'uko muri iki gihe usanga mu ngo nyinshi hari ibibazo by'amakimbirane kutumvikana kuri bamwe bikagera no ku butane no ku bana batabanye urubyiruko narwo ruraza ariko si cyane abo dukunda kubona bo mu rubyiruko ni abaherekejwe n'ababyeyi babo babibasabiye babyifuza nabo bakaza tukabafasha rero abenshi dukunda kubona ni abubatse cyane cyane abafite ingo zirimo ibibazo cyangwa se niyo bitaba ari ibibazo bishingiye ku rugo ariko ugasanga ni umuntu mukuru ufite wenda amateka yanyuzemo yamugoye cyane yakwiyongeraho n'ibibazo by'imibereho y'ubuzima by'uyu munsi bikamubana byinshi akaba yakenera ubufasha none se bwana emmanuel nyamatsi iyo umuntu umuntu yashingira kuki yabwirwa n'iki niba agomba gufata icyemezo cyo kuza kubasaba serivisi aho kujya mu baganga dusanzwe tumenyereye ku bitaro byaba ibya leta cyangwa iby'abigenga
icyo ni ikibazo cyo kumenya amakuru kuko wenda icya mbere navuga ni uko ntabwo serivisi yacu iri mu ipiganwa n'ibitaro bisanzwe cyangwa se izindi serivisi zitanga ubufasha ku bibazo by'imitekerereze uwashaka yadusanga uwashaka yajya muri ibyo bitaro ikinyuranyo ni uko twebwe twinjira cyane mu mateka umuntu yanyuzemo twinjira mu bibazo umuntu afite twinjira cyane mu mu gahinda mu ntimba mu mujinya dushaka imizi y'ibyo bibazo kugira ngo ibisubizo binaturuke muri we urumva rero nta miti dutanga nk'uko nabikubwiye dushobora gufasha umuntu wabuze nk'ibitotsi kongera gusinzira kandi nta n'umuti yanyoye urumva rero ko aporoshe yacu irinjira cyane igacukumbura wenda ngira ngo no mu bindi bitaro hari aho babikoresha ariko twebwe umwihariko wacu ni uko tudakoresha imiti kandi bikaba byafasha umuntu gusubira ku murongo akongera kumererwa neza agakira ndetse hari n'abaza bafite indwara zimwe izananiwe imiti ariko yaza muri kanseringi agakira ndumva aricyo nagusubiza kuri icyo kibazo wari umbajije
hari abari batwandikiye ku rubuga rwa facebook tubahaye umwanya wo kugira ngo babaze ibibazo nagira ngo numve ko umwe mu bifuzaga kugira icyo yabaza niba yaba ari ku murongo kugira ngo tumuhe akanya inosa urahari inosa ntabonetse turongera tumushake ndizera ko imvura iraba yoroshye bakunze baradijwe ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru bwana bwana emmanuel nyampatsi nimutubwire muri make nk'indwara muvura muri kirinike yanyu
ni nyinshi indwara abantu bakunze kuza bafite ziratandukanye ni nyinshi cyane wenda izo bakunze guhuriraho ni eshatu iya mbere inafite n'umubare mwinshi mu rwanda mpereye nko ku bushakashatsi bwakozwe n'ishami ry'ubuzima n'abashinzwe ishami ry'ubuzima bwo mu mutwe muri minisiteri y'ubuzima ni ubushakashatsi bwakozwe muri bibiri na cumi n'umunani ariko butangazwa mu kwa mbere bibiri na cumi n'icyenda indwara yitwa depresiyo yita indwara y'agahinda gakabije ifite umubare munini w'abanyarwanda kurusha izindi ukunze gusanga koko abantu benshi badusanga baza bayifite ni indwara rero ntabwo twakwinjira muri mu biyiranga byose ariko bimwe navugamo ni uko ari agahinda kavanze no gucika intege aho umuntu aba yaracitse intege mu buzima yumva ubwihebe bwinshi muri we ibyamushishikazaga bitakimushishikaje kuri bamwe ndetse yumva ashaka kwiyahura hari n'ababa barabigerageje bikabananira cyangwa se guhora umuntu yumva arakaye cyangwa se ahindagurika rimwe akumva arishimye ubundi akumva uburakari buramurenze ni indwara kandi ikunze kujyana n'ibintu byo kwigunga umuntu akumva yaba wenyine nta bantu ashaka kwegera ndetse n'abaje bamusanga akumva yabahunga ikanajyana kandi n'ibintu byo kuzinukwa kuzinukwa mu buryo bwose kuzinukwa ubuzima kuzinukwa ibiryo kuzinukwa imibanire kuzinukwa imibonano mpuzabitsina kuzinukwa ibirori kuzinukwa ibintu byinshi bitandukanye umuntu yabaga ashishikariye cyangwa se guhorana umunaniro kandi nta n'icyo umuntu yakoze ariko ugahora wumva umubiri wawe unaniwe cyangwa se kwibona mu ruhande rubi gusa hari ukuntu usanga umuntu ufite iki kibazo iteka yibona nabi yicira urubanza yumva ari umuntu mubi yumva adakwiriye kubaho nk'abandi adakwiriye kwishima nk'abandi akaba yanahorana n'inkomanga ku mutima ibyo byose ni bimwe mu bimenyetso bikunze kuranga iyi ndwara bita deperesiyo ni ururimi rw'amahanga ariko wumva kubera kuvugwa cyane abantu bamaze kuyimenyera ubundi uburyo nyabwo kuyivuga ni deperesive dizodazi ariko ugasanga ibyo bimenyetso bikunze kuranga abantu bayifite iyo ni imwe mu zo twakira iya kabiri ni ptsd post traumatic stress disorder mu kinyarwanda twayita niyo bita ihungabana mu by'ukuri toroma nayo ngira ngo isigaye ni ijambo rimaze kumenyerwa cyane batikanaka afite toroma iyo ni indwara ivanga agahinda n'ubwoba igashingira cyane ku mateka mabi umuntu yanyuzemo muri iki gihe turi kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya makumyabiri na karindwi biradusubiza mu mateka y'ihungabana abantu bagiye banyuramo ndetse bamwe bagifite kugeza n'uyu munsi kwicirwa abawe gusenyerwa kubura ibyawe byose ni ibintu bitorohera abantu kubirenga no kubikira ugasanga rero umuntu ahora muri ayo mateka mabi yanyuzemo cyane cyane hagira ikibimwibutsa ugasanga yasubiye inyuma cyane rero uko gusubira inyuma gukunze kujyana n'ibimenyetso bimwe na bimwe nko kumva ugasanga nk'umuntu ahora arota kenshi ibintu bibi yanyuzemo cyangwa se arota byongeye kumubaho hakaba n'ubibonye atagombye kubirota ariko yaba yicaye nka gutya akabona bya bintu bibi byamubayeho biragarutse amashusho rwose akabona neza neza birabaye akaba yanahunga kandi ari ahantu mu by'ukuri hatagize n'ikibazo hamuteye cyangwa se ugasanga umuntu arakora uko ashoboye ngo yirinde yirinde kujya ahamwibutsa aho yakomerekeye yirinde kubona ibibimwibutsa yirinde kubona abantu bamwibutsa ayo mateka agakora uko ashoboye kose agahunga icyamuganisha aho ngaho yanyuze ibyo byose ni ibimenyetso bikunze kugaragaza umuntu ukifitemo ihungabana ugendana ingaruka zaryo mu bitekerezo bye ndetse no mu mubiri we birumvikana ni ibibazo ni ibibazo bijyana n'amateka u rwanda rwanyuzemo ariko kandi nk'uko murimo mubisobanura nubwo muri bukomeze mukadusobanurira ariko ndumva ari nk'indwara zisa nk'aho zishobora kuba zikomatanyije cyangwa se zigaragara mu buryo bumwe birabasaba bigomba kuba bibasaba gutega amatwi cyane umuntu mugiye gufasha
yego nibyo kuko hari igihe usanga umuntu nk'izo zombi maze kuvuga zombi zimuhuriyeho afite ikibazo cya deperesiyo afite icyo kibazo cyo gucika intege ariko kivanze na toroma kubera yuko umusuzumye ugasanga ibimenyetso bya toroma arabifite ibimenyetso by'agahinda gakabije arabifite ibimenyetso by'umuhangayiko arabifite ubu iyo n'indi ya gatatu ngiye kubabwira yo kubaho noneho uhangayikiye ejo hazaza nacyo ni ikibazo kiriho muri iki gihe usanga abantu bahangayitse ahangayikiye imibereho cyane cyane iyo afite ikibazo cy'ubukene ugasanga ubukene bubaye ikivumbikisho gituma uwo muhangayiko wiyongera ariko ntawe utahangayika ntabaciye mu ijambo mu mibereho mu mibereho ntawe utahangayika ngo avuge ati ejo nzamera nte ngo ndetse bibe byanamuha n'ingufu zo kuba yategura ejo hazaza uwo muhangayiko mwajya gusobanura uko uba umeze
nyine n'ibi ngibi byose kugira ubwoba nabyo burya birasanzwe iyo ikintu kigukanze urikanga nyine ukagira ubwoba ibyo birasanzwe nta n'uwo bitabaho gucika intege hari ikintu kiguciye intege ibyo nabyo birasanzwe nta n'umuntu bitabaho ariko noneho bihinduka uburwayi iyo byamaze kuba ubuzima bwa buri munsi urabona umuntu amaze amezi atatu ahangayika buri munsi amaze amezi atatu agira ubwoba buri munsi amaze amezi atatu afite agahinda ka buri munsi icyo ni igihe gitoya mvuze hari n'umara umwaka imyaka ibiri itatu ubu hari n'abamaze irenga makumyabiri ari gutyo babayeho ngira ngo urumva aho bitandukaniye ni ukuba nahangayikira ikintu ariko nabona igisubizo ubuzima bugakomeza wa muhangayiko ugahagarara cyangwa ukagabanuka cyane ibyo birumvikana ariko noneho biba ikibazo iyo niyo ngeze aho navuga ko ndi mu gisubizo usanga wa muhangayiko wakomeje unakomeje kuwugumana wenda nafashe urugero nk'urwo rugero twari tuvuze tuvuge umuntu afite ikibazo cy'ubukene afashe icyemezo aravuze ati ngiye kwiyemeza gucuruza aracuruje arungutse oya arungutse ariko amaze kunguka kubera yuko yari amaze igihe yaramenyereye kubaho mu gihombo rwa rwunguko agize ntirumushimishe agahita atangira kuvuga ati yego ndungutse aka kanya ariko se ni iki kimbwira ko ejo nzaba ntasubiye ku kange noneho nubwo yari ageze ku kintu kimushimisha ariko ntabashe kwishimira cya kindi yari agezeho agakomeza kwigumira muri ya mitekerereze imubwira ngo ni hahandi hanjye nubwo nari mbonye igisubizo ariko nta cyizere ko kizaramba noneho akigumira hahandi yari ari
none iyo umuntu yafashe icyemezo cyo kwivuza akabagana kugira ngo mumufashe ahindure imitekerereze byaba bifata igihe kirekire bikurikije igihe umuntu amaze afite ibyo bibazo hari mwavugaga muti umuntu ashobora kuba amaranye ibibazo imyaka irenga makumyabiri undi akaba yenda abimaranye umwaka umwe cyangwa ibiri no kubona igisubizo cyangwa se kubasha kuvurwa nabyo bishobora guterwa n'icyo gihe umuntu amaze
oya ibijyanye no kuvurwa biterwa n'umuntu biterwa n'umuntu ni nk'uko twarwarira rimwe inkorora tukivuriza hamwe tugafata imiti imwe umwe akamara ibyumweru bibiri yakize undi akamara ukwezi atari yakira n'ibindi ni uko nguko hari uwaza rwose afite ibibazo biremereye cyane yanyuzemo ariko uburyo bwe bwo kubyitwaramo bugatuma ibiganiro mugiranye bimufasha kugaruka ku murongo vuba undi akaba wenda atari n'ikibazo gikomeye cyane ariko akazatinda kugaruka ku murongo ni ukuvuga rero ko abantu ntabwo kuko badateye kimwe batakira ibintu kimwe batabyitwaramo kimwe hari abo usanga bagaruka ku murongo vuba hakaba n'abandi usanga bagaruka ku murongo ku buryo bugoranye
aha bitumye nibuka uwo muntu mu bamaze kutwandikira kuri facebook twari twashyizeho ubutumwa cyangwa se twatanze umwanya wo kugira ngo abantu baduhe ibitekerezo batubwire niba hari n'ikibazo bafite bifuza kubaza umutumirwa twabwiye ko twabatumiriye nyine impuguke kuvura abantu bafite ibibazo by'imitekerereze byaturutse ku bikomere byo ku mutima tuvuga ko mu ndwara ibyo bibazo bishobora gutera harimo izo ngizo mumaze kudusobanurira harimo ihungabana agahinda gakabije umuhangayiko wabwiye gutinya kujya aho abantu bari kudatuza guhora umuntu ari muri rwinshi kutizera abandi batubwira ko hari abadatinyuka kuba bavuga ibibazo bafite gushaka kunoza ibintu ku buryo burenze kubura ibitotsi cyangwa se gusinzira bikabije kurya cyane cyangwa kuzinuka ibiryo kuzinuka imibonano mpuzabitsina cyangwa kubikora ku buryo burengeje urugero n'ibindi ubwo rero umwe mu batwandikiye yagize ati ariko mana yanjye atuzi ko ibintu byose bizahindurwa uburwayi ati none se n'iryari umuntu mu buryo mpuzamahanga cyangwa se mu buryo bwa biyoloji wagena ko yariye ibiryo byinshi ngo gusinzira cyane nabyo ngo ni uburwayi ati none se ati njye ndabaza iyo ntera cyane ati igipimo mukoresha ni ikihe kiri ku rwego mpuzamahanga ko mfite impungenge ko ibintu byose bizahindurwa uburwayi cyane cyane abo mudasangiye kamere ingeso imico n'imyifatire na imico n'imyifatire n'amarangamutima avuga ngo handikwa byinshi ntabwo twabijyamo byose ariko ndibwira ko mwumvise igitekerezo cye mwamusobanurira iki kuri ibi bibazo yibaza ku buryo umuntu yamenya ko ikibazo cyahindutse uburwayi
niba tuvuze ngo ibiryo byinshi cyane akumva ngo akeneye igipimo cy'iyo cyane urumva iyo umuntu afungura iyo uriye urijuta ukabyumva umubiri urabikubwira ko wijuse noneho hari umuntu umara kwijuta agakomeza kurya ndetse binabaho yuko hari n'abamara ku rwose yakumva yagombye kurekera aho gufungura ariko akajya kwirutsa kugira ngo bigabanuke yongera arye rero icyo wenda twavuze kurya cyane ni icyo cyo kurenza urugero kandi umubiri wakubwiye kurekeraho ugakomeza ugakomeza gushaka kurenza ndetse urabizi ko iyo umuntu yaguye ivutu atanasinzira neza indi mirimo akora atayikora neza ashobora kugira ibibazo by'igogora akumva yabyimbye mu nda ntamerewe neza mu by'ukuri ni icyo twakwita kurya cyane cyangwa se kurya ku buryo burengeje urugero gusinzira cyane nabyo tuzi yuko umuntu muzima asinzira hagati y'amasaha atandatu n'umunani ariko noneho ugasanga umuntu mukuru wagombye kuba ari mu kazi aryamye nka saa moya za nimugoroba agejeje nk'ejo saa yine za mu gitondo atari yakanguka cyangwa se yaba yanakangutse kare akajya mu mirimo ye ariko buri kanya akaba asinzira akaba asinzira asinzira asinzira kandi nijoro ryose yarimaze asinzira ku buryo wareba amasaha makumyabiri n'ane y'umunsi akaba yakubwira ko asinziramo nk'amasaha makumyabiri ane gusa ariyo aba amazi urumva ko ibyo bitotsi birenze urugero birakabije
ni muri iyo sansi ni muri iyo sansi si ngombwa ko bidaramatiza ngo ikimenyetso cya cyane mufite ni ikihe ni igipimo bikubangamiye ni ibyo biryo bikubangamiye bara inzoga cyangwa se ibinyobwa umuntu anyoye bikamubangamira agasinda cyangwa se akaruka cyangwa akarwana kandi yagiye yumva afite umutima mwiza biba byageze ku gipimo kirenze urugero niyo cyane twavuga
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote ya radorava de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominote la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
reka twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twibutsa kandi ko mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu burundi tukaba turi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko kandi ko mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu facebook na youtube ni vewa radiyo yacu uyu munsi mu kiganiro muri isanga turaganira na bwana emmanuel nyampatsi ni inzobere psikoterapeute akaba ari uw'umwuga kandi wikorera ku giti cye uvurisha ibiganiro akavura abantu bafite ibibazo by'imitekerereze biturutse ku bikomere byo ku mutima kugira ngo rero dukomeze ikiganiro cyacu serivisi mutanga bwana emmanuel muzitanga ku buntu abantu bashobora kwifashisha ubwishingizi mu kwivuza mubaca angahe mwatubwiraho iki murakoze serivisi dutanga ntabwo tuzitanga ku buntu birumvikana ngira ngo nta na serivisi z'ubuvuzi zitangwa ku buntu zose zirishyura usibye ko iyo hari nk'ubwishingizi nk'uko mubivuze bamwe bashobora kwishyura ku buryo buboroheye kugeza ubu rero serivisi ntanga buri wese ariyishyurira ntabwo nari najya muri gahunda yo guhuza serivisi zanjye cyangwa se za kampani yanjye n'ubwishingizi nabyo bizagera aho bigerweho ariko kugeza ubu ushaka ko tuganira arampamagara nkamuha gahunda nkamubwira n'igiciro hanyuma yakumva ashobora kuyabona akaza muri gahunda tukamufasha iyi mwatubwiye ko muvurisha ibiganiro ntimukoresha imiti nta muntu mujya musanga akeneye guhabwa umuti ku buryo mwamwohereza ku bandi baganga cyangwa akenshi ibiganiro biba bihagije kugira ngo umuntu abashe gukira ibibazo yari afite bijyanye n'imitekerereze
usibye no kuza ngo tumuhe umuti ahubwo hari n'uwo tutirirwa twakirana gato
waba ameze ate serivisi ya serivisi dutanga ni serivisi ifasha umuntu wibuka ibyamubayeho buriya hari uburwayi bubaho mu mitekerereze y'umuntu umuntu akageraho akaba agata ubwenge reka nkoresha iryo jambo guta ubwenge donko akaba inkonsiya akaba atazi ibiri kumubaho ibyo ari byo abo ngabo rero ntabwo tubakira muri serivisi yacu duhita tubasaba kwegera ibitaro bifite inzobere mu gufasha bene abo bantu batakibuka aho baherereye ibyo barimo bakora ibyababayeho twebwe ntabwo abo dushobora kubafasha ikindi wambajije wambajije utese nta bandi mubona bakeneye imiti hari umuntu ushobora kudusanga yibuka ibyamubayeho abivuga abisobanura ariko nanone igipimo cy'ihungabana afite kiri hejuru cyane ku buryo yakenera imiti imufasha gusubira ku murongo abo nabo tubagira inama yo kuguma muri psikoterapi tugakomeza kubaganiriza ariko ntibibabuze no kujya gufata iyo miti kuko nayo igira uruhare mu kugabanya ubukana bw'ingaruka z'ibyo bitekerezo by'akajagari biba birwanira mu mutwe we
ngarutse gatoya ku bantu badukurikira cyangwa se bajya kuri facebook yacu mu buryo butandukanye hari uwari watwandikiye yifuza kubaza ikibazo yari yanifuje ko twamuha ijambo rwose biramutse bishoboka twamubonye telefone ikongera igacika ntabwo turimo kubasha kuvugana nawe ariko ndibaza ko ikiganiro azagikurikira ku buryo yenda mwamunabaha ikibazo yari yabajije ni ibintu birebire yavuze ku buzima bwe ashobora kuba akeneye ubufasha bwimbitse iwanyu ariko reka ngerageze gusoma muri makeya yavuze ati nagiranye ikibazo ikibazo yavuze ati ikibazo cyanjye ikibazo cyanjye kirihariye ni ikibazo n'umubyeyi kuva nkivuka ntaruzuza n'umwaka ku buryo namenyanye nawe nkuze mfite imyaka cumi n'umunani kuva twamenyana ntiyigeze ashaka ko nisanzura mu muryango nk'abandi bana ahubwo ibibazo yateje nkiri uruhinja byariyongereye agera n'aho afata ibintu byo mu rugo akabihisha cyangwa akabijugunya akihererana abo mu rugo bose akababwira ngo bose arabanyangisha bigera n'aho uwibagiwe aho yashyize ikintu cye agahita yihutira gusakuza mu rugo kandi agasakuza amvuga byaje kugeraho noneho bitangira kugaragara ko biba ari ukumbeshyera noneho ahimba ikindi kinyoma ngo ndamutoteza ngo ndanatukana cyane ahita agenda ariko mbere yo kugenda abanza guhamagara kuri telefone abo bavukana abandegera abasaba ko bamufasha ngo bakanyirukana ahita agenda ahantu ntazi byaje kuba rero ko bashakaga kunyirukana ariko mbabera ibamba ndabyanga kugeza ubu ikibazo mfite kuri iyi saha ese bibaho ko umubyeyi yanga umwana we kuva avuka kugeza akuze nta kibi na kimwe umwana yamukoreye kugera aho umubyeyi yifuza ko baca umwana we mu muryango murakoze ariko mubishoboye mwamvugisha nkabaha amakuru neza twamugerageje rero ntibyakunda nagira ngo mugire icyo mumubwira mbondi ndacyumvamo ibibazo bibiri hari ikibazo ku mubyeyi we ariko hari n'ikibazo no kuri we ubwe ikibazo ku mubyeyi we nicyo asorejeho ati bibaho ko umubyeyi yanga umwana we kuva avutse kugeza ashaje bibaho cyane kuko kurera ni ugutanga kandi hari igihe urera ariko udafite icyo ureresha udafite icyo uha uwo ugomba kurera kuko wenda nawe utigeze ukibona aha turabikeka kuko tutari kumwe n'uwo mubyeyi ariko umubyeyi wanga umwana we mpereye no kuri egisperiyanse y'akazi nkora ukunze gusanga nawe iyo umubajije uti warakunzwe witaweho uri mutoya arakubwira ati ntabwo nitaweho naratereranywe ntabwo nahawe umwanya ntabwo nahawe agaciro bimwe bavuga ngo ntawe utanga icyo adafite
ntawe utanga icyo adafite nanjye mbyaye guha abandi agaciro birananira kubera yuko ntazi uko bahabwa agaciro kuko rero nyine nk'uko ubivuze ntawe utanga icyo adafite biramugoye kugira ngo azakunde nawe atarakunzwe burya nicyo kibazo cy'uburere abantu benshi bafite muri iki gihe umwana rero biramutangaza kuko akiri umwana we yibwiraga ko umubyeyi ibintu byose abishoboye cyangwa se yabibonye bigatuma rero agwa nawe mu kibazo cyo kwibaza nkomoka he nkomoka kuri nde isano yanjye ni iyihe icyo ni ikibazo gikomeye umuntu wese aba akeneye kubonera igisubizo mu buzima birumvikana ko harimo abatakibaza kuko batigeze bahura n'ibyo bibazo mu buzima bwabo yakuze bamukunze bamwitayeho bamuha agaciro ntigera yumva yuko icyo kintu cy'isano ari ikintu gikomeye ariko umuntu utazi aho akomoka utazi umubyeyi ufite umubyeyi wamwihakanye ufite umubyeyi wamutereranye utazi bene wabo usanga icyo kibazo yakigize kikamubera n'ibamba ariko nabo iyo tubaganirije bashobora gukira ubwo rero uwo natugana tuzamufasha kwiyakira nicyo cya mbere hanyuma no kureba niba hari icyo yakora kugira ngo umubano we n'umubyeyi we ukomeze kandi n'utanakomeza ye gukomeza kubangamirwa n'ibyo umubyeyi yamukoreye inosa rero ubwo twizere ko abyumvise yumvise inama mumuhaye azabagane hanyuma mumufashe kurushaho kuko iyo tubasha kumubona yari kwisobanuriza ibindi gusobanuza ibindi yaba atumvise ariko ko nkurikije uburemere bw'iki kibazo ndumva bishobora kuba byanamuviramo bya bindi mwatubwiraga byo kuba umuntu uvuge ku giti cye ashobora kwiyanga cyangwa se akaba yakwanga n'abandi cyangwa ntanabizere biturutse kuri iki kibazo cy'uko n'umubyeyi we atamukunze atamweretse urukundo cyangwa se ngo yifuze kumuha agaciro ke nk'umwana yibyariye birashoboka cyane bishobora kugira ingaruka nyinshi akagira uburwayi bumwe na bumwe agira mu mubiri buturutse kuri iyo mitekerereze n'ako gahinda ashobora kujya mu biyobyabwenge n'ibindi bintu bitwara umuntu akabishakiramo ibyishimo yaburiye mu muryango cyangwa yaburiye mu be ni ibintu bishobora kumugiraho ingaruka nyinshi zitandukanye
tugiye gatoya ku bijyanye n'akazi mukora mwatubwira zimwe mu nzitizi muhura nazo hari aho mwakomejeho ku bijyanye no kuba abantu batisanzura abantu benshi batisanzura ngo bavuge akabari ku mutima ariko nk'izindi ngorane muhura nazo mu kazi ni nk'izihe
wenda ngumye muri uwo murongo w'ibituma abantu batisanzura hari icyo cyo kumva umuntu atinye kumena amabanga ye nyamara kandi tuba dufite inshingano ikomeye yo kubikira ibanga abantu baje batugana buriya ntabwo tujya tubwira hari nk'uwaza hari nk'abana baza akaza aherekejwe n'umubyeyi we umwana yamara kumbwira ikibazo nkamubwira nti urumva ibyo bintu tutabibwira papa cyangwa mama akambwira ati ndumva ntaritegura ko kubimubwira si ngombwa ko abimenya mama we cyangwa papa wamuherekeje ashobora kuza akambaza ati se byagenze bite mpita amubwira ko igihe umwana yahisemo yuko ntabimubwira umwana azabimwibwirira ariko njye ntashobora kumena ibanga ry'ibyo navuganye nawe kuvuga rero iyo ni inzitizi iri mu mitwe y'abantu ariko idafite aho ihuriye n'umurimo dukora kuko icyo cyo kugira ibanga ni nacyo giha agaciro umurimo dukora kuko uramutse ubivuze undi akabimenya yazabwira n'undi yuko mumena amabanga ntawazigera yongera kubasanga indi nzitizi niyo nanone ni imyumvire abantu bavuga bati iyo usanze umutsikoterapete ni uko uba ufite ibibazo byo mu mutwe mu kinyarwanda ibibazo byo mu mutwe bikunze gufatwa nk'icyo twitaga ubusazi ubusazi ntabwo bigikoreshwa ubu ngubu kubera ukuntu byashyiraga umuntu mu kato ariko umuntu ahita yumva ko muri we atari umuntu usanzwe hari n'uwigeze kuza mugenzi we yamubwiye ati ngwino baragufasha araza turamuganiriza arishima arangije arambwira ati ntakubeshye narinzi ko hano haza abasazi araseka aratangara aravuga ati sinarinzi ko aha hantu umuntu yahaganirizwa kuri ubu buryo numva ko bazana wa wundi baziritse uterana amabuye ubuza abantu uburyo ntabwo nari ko umuntu ufite ikibazo gisanzwe yaza muri izi serivisi urumva rero iyo myumvire nayo yo kwibwira ngo haza abantu barembye nayo ituma abantu bagikanyakanya barwana n'ibibazo ariko ntibaze yabona bimuyobeye akabona kuza kandi wenda iyo bifatirana hakiri kare hari n'ingaruka zimwe byashoboraga no kuburizamo abandi rero ni ukumenyera imiti indi nzitizi duhura nayo niyo abantu bamenyereye imiti wamubwira uti ariko turakuvurisha ibiganiro tugatese ati nta n'ikinini mutanga tuti rwose turaganira ati none se ko ntasinzira kuko nyine azi wenda abandi bantu banywa ibinini kugira ngo basinzire twamubwira tuti no twe tuzakuganiriza kugeza igihe usubiriye ku murongo utanyoye ikinini agahita rwose yumva tumeze nk'abasazi agahita iyo gahunda yireka akavuga ati ibyo ibyo ntago dushobora ntago nshobora kuza abantu bamenyereye imiti rero nabyo ni indi nzitizi duhura nayo hanyuma rero abandi ni amikoro make ikibazo cy'amikoro kandi nk'uko nabivuze niba nkora nka kampani ngomba kwishyura imisoro ngomba kugira n'ibindi nishyura nanjye ngomba kugira icyo nsigarana birumvikana ko ndishyuza nyine kugira ngo ibyo byose bishobore gukorwa umuntu rero akaba afite ikibazo ariko afite ubushobozi buke ugasanga biramunaniye hari gahunda turimo dutekereza yo gukomanga ku miryango itegamiye kuri leta ku miryango itari iya leta ikunda gufasha abantu bafite ibibazo ku buryo wenda hari nk'abo umuntu yabona akababwira ati nsanga uriya muryango ushobora kukwishyurira ni gahunda turimo dutekereza kugira ngo ijye ifasha abantu bakeneye serivisi zacu ariko bafite amikoro make cyane
byaba bibabaje umuntu aramutse abashije gusobanukirwa kumva ko izo serivisi zishobora kumufasha ariko amikoro akamubera imbogamizi ya birababaza ariko nabyo birahari gusa ariko buriya mu bitaro bya leta mu bitaro bya disitirigiti hari izi serivisi kandi zo zinakoresha mituweri do sante gira inama abantu bumva bafite ikibazo cyo kuza muri gahunda nk'iyi yihariye itari iya leta ko bagana ibitaro by'akarere baherereyemo ubu nta bitaro mu rwanda by'akarere bidafite aba kansera kandi bakabakira ku giciro cya mituweri do sante
sinzi uko bikora hamwe hagabanya iyo nzitizi yatumaga abantu bumva batinye izi serivisi kubera amikoro make
ariko izo serivisi mutanga bisaba sinavuga ngo ni uguhozaho bisaba ko umubona n'inshuro nyinshi kugira ngo muganire noneho ubashe kugera mu mizi y'ikibazo sinzi niba aho handi ku bitaro cyangwa ahandi niba bashobora kubona inshuro zihagije zatuma babasha gusobanukirwa n'ikibazo
ndatekereza ko bazibona kuko ni abapsikoterapete babyigiye kandi bafite iyo nshingano yo kwakira abantu bafite ibyo bibazo ngira ngo rero nabo baramutega amatwi bakasuzuma ikibazo afite bakamukurikirana kugeza igihe asubiriye ku murongo
ntabwo byoroshye ariko ni ugukomeza mukagerageza gufasha abantu uko bishobotse kose cyane cyane ko abantu banyuze mu bintu byinshi bitandukanye
ni ibintu bitoroshye hari n'ukugera imbere akakubwira tumva ati no kuvuga ibyanjye mbura aho mbihera cyangwa se iyo ngiye kubivuga akandi gatima karambwira ngo ngo ni hahandi hawe byigumanire ni ibintu bitoroshye cyane cyane abantu babonye ibintu bibabaje cyane biteye agahinda kenshi ntabwo biborohera kubivuga nanjye nishyira mu mwanya wabo nkabumva harawusanga koko ukurikije uburemere bw'ibyo yabonye bidapfa kumworohera kubivuga cyane cyane ko n'icyizere aba ari gike hari igihe avuga ati se nabwirwa n'iki ko nzakira ni nk'umuntu utinya ko bafungura igisebe cye bakagitonika ariko ntibongere kucyomora neza ngo gishobore gukira
iwanyu mu ntara kwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba ni ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mwatubwiye ko umuntu yishakamo cyangwa yisangamo igisubizo bwana emmanuel nyampatsi nagira ngo mwongere mwibutse abadukurikiye muri uyu mwanya hari abashobora kuba bumvise ikiganiro muri aka kanya aribwo bakigifatirana mwakongera kubabwira aho mukorera amasaha cyangwa se iminsi umuntu ababonaho muri makeya
dukorera mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali mu murenge wa kicukiro ngira ngo abakeneye serivisi zacu ni byiza ko baduhamagara kugira ngo tubarangire neza aho dukorera ariko ni aho ngaho ni muri ako gace rero tuboneka iminsi yose y'akazi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu ariko kugira ngo umuntu tumuhe serivisi arahamagara tukumvikana umunsi n'isaha birumvikana ko hari iminsi imwe n'imwe tuba dufite indi mirimo turimo bigatuma rero tutabasha kuba duhari buri munsi ku buryo umuntu yazi igihe ashakiye ariko iyo twahanye umunsi n'isaha iyo gahunda nta kiyicamo araza tukamufasha
ubwo se ko mutubwiye kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu hari uburyo mushobora no kuba umuntu mwamuha randevu muri wikendi nko ku bantu bataboneka mu minsi y'akazi bibaho ariko ntibikunze kubaho kuko muri wikendi dukunze kugira izindi gahunda zuzuzanya n'izi iyo ari umuntu udashobora kuboneka hagati yo ku wa mbere no ku wa gatanu dushobora kumuha gahunda ya wikendi ariko ntibikunze kubaho ntibikunze gukorwa kugira ngo umuntu abone iyo randevu noneho mwaduha telefone mwatanga telefone umuntu ashobora kubahamagaraho
ni zeru karindwi umunani umunani mirongo ine na kabiri zeru gatandatu makumyabiri na gatanu zeru karindwi umunani umunani mirongo ine na kabiri zeru gatandatu makumyabiri na gatanu yego
hari ikindi mwamwifuza kugeza ku batwumva mwumva cyabafasha tutavuzeho muri iki kiganiro
ndumva ntacyo tutavuzeho wenda byaba gushimangira muri rusange ibyo twavuze ni uko nsaba abantu batandukanye bafite ibibahangayikishije mu mutima bafite ibibabujije amahoro bafite ibibatera kwiheba bafite se ibintu byose bituma bumva batamerewe neza muri bo akenshi batazi n'impamvu kudatinya kwegera serivisi nk'izi zacu kuko nicyo zibereyeho kugira ngo zongere zibafashe kugaruka ku murongo iyo umuntu amerewe neza yishimye aba abyumva ariko n'iyo amerewe nabi aba abyumva rero uzumva bimubayemo igihe kinini tugitangira navuze ko akenshi nko guhera ku mezi atatu kuzamura uri mu kibazo kidashira kiba gishobora kugukururira ingaruka nyinshi cyane usibye n'ibibazo by'imitekerereze bigira n'ingaruka nyinshi ku mubiri ujya wumva izi ndwara zitandura burya inyinshi zifitanye isano n'imitekerereze y'umuntu rero ni ukugira ngo dushishikarize abantu kutabanza kuremba kugira ngo bashobore kutugana ngo tubafashe igihe cyose bumva afite ikibazo yaburiye igisubizo ni nk'uko urwara giripe ukajya kwa muganga wakomereka ukajya kwipfukisha na serivisi z'ibibazo by'imitekerereze z'ibikomere byo ku mutima nazo zirasanzwe nk'uko warwara ku mubiri ukajya kwivuza rero nagira ngo abantu babishishikarire bumve agaciro kabyo hanyuma bajye batugana kugira ngo tubafashe kuko mu rwanda icyo cyuho gihari cy'uko abantu benshi bazi ko serivisi zifasha ku bibazo by'imitekerereze zihari ariko ugasanga abantu benshi batazigana
ugana emmanuel nyamatsi inzobere mu mwuga wo kuvura abantu mukoresheje ibiganiro mukamuvura afite ibibazo by'imitekerereze nk'uko mwabidusobanuriye ibibazo byaturutse ku bikomere byo ku mutima ndabashimiye cyane kuri ikiganiro muhaye radiyo ijwi ry'amerika
nanjye ndabashimiye murakoze cyane reka dushimire n'abadukurikiye muri kiganiro abatwandikiye baduha ibitekerezo ndetse n'ibibazo mwifuzaga gusobanuza amajwi yafashwe na fatuma karara arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabashimiye cyane rero kuba mwakurikiye ikiganiro no kuba mwaduhaye izo nama n'ibitekerezo tukaba tubifurije mwese ubuzima buzira umuze naho ubutaha mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu abakozi bakarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze
yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu